Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri City Radio FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa korona mbega ipfundo n'irihe ryotuma umubano w'uburundi n'u rwanda ufasha abanyagihugu ku mpande zombi kongera kubana mu mahoro ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'uburundi muga kiriko kiriyorobeka cashize inkwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ngo rituzibure gikoresha uburyarya uwo ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aho ejo kuwa kane yari mu ntara ya kirundo ihana urubibe n'u rwanda mu burundi kuri uyu wa gatanu inama nshingamateka y'igihugu iramutswa ibiro bishasha perezida wa cote d'ivoire alassane watara azokwitoza mu kiringo kigira gatatu n'aho hari abatabishigikiye imbere y'ayo makuru tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya perezida wa cote d'ivoire alassane watara azokwitoza mu kiringo kigira gatatu n'aho hari abatabishigikiye perezida watara yaraye atangaje ko yemeye igenwa ryiwe kandi ko azokwitoza mu kiringo ca gatatu mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka umugambi uri ku butegetsi wagenye watara mu ndwi iheze uwo wari wagenye imbere yaho amadu kuribari yari umushikiranganji wa mbere yapfuye mu kwezi kw'indwi ahitanywe n'umutima perezida watara amenyesha ko yishuye ku vyasabwe n'abanyagihugu ko kubera izo mvo azoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo kw'itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi mu kwezi kwa gatatu yari yemeye ko atazosubira kwitoza yamara ku munsi wa kane yatangaje ko urupfu rw'umushikiranganji wiwe wa mbere vyatumye ahindura aho yari ahagaze umukandida akomeye bazohiganwa ni henri conan bedie yabaye perezida kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda yabwiye televiziyo y'ubufaransa france 24 ko kwitoza kwa watara biciye kubiri n'amategeko igihugu ca cote d'ivoire uyu munsi cahimbaje imyaka mirongo itandatu irangiye kironse intaye yo kwikukira muri gine bisawo amaradiyo yaho yahagaritse ibiganiro vyayo mu ntumbero yo kwiyamiriza igitero cakozwe kuri imwe muri yo amaradiyo nka yose muri ico gihugu yahagaritse ibiganiro vyayo mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri nane ku munsi wa kane ari mu ntumbero y'ukwifatanya na radio capital fm yakozweko igitero mu bucagucagu kw'itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'indwi umugwi w'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bitwaje inkoho zikomakomeye barinjiye mu biro vya radio capital fm ku mugwa mukuru bisawo iyo nkuru yatangajwe n'umuyobozi wayo sabino santos yamenyesheje ko ibikoresho vyayo vyasambuwe kuva ico gihe radio capiro fm yatanze amakuru n'ibindi biganiro ikoresheje urubuga rwa facebook iyo radiyo yigenga ikorana na radiyo ijwi rya amerika ku munsi wa kane abamenyesha amakuru batari bake barakoraniye hanze y'icicaro cayo mu biri mu mugambi wo kutihanganira abashaka kubanumya uwo mugambi watangujwe n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu gihugu ukaba wiswe umunsi w'agacerere Diamantino Domingos Lopez umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakozi muri Guinea Bissau yatangaje ko bashaka kwerekana ko abikorera ku giti cabo bafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu yasabye ko berekana ko batanejejwe na gato n'ibiriko biraba avuga ko igitero cakozwe kuri Radio Capital FM kityoza bikomeye ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro ico gitero cariyamirijwe n'abategetsi b'igihugu yamara abagikoze ntibaramenyekana ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abashobora kudushikira kuri interinete ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'uburundi yiteguye kwakira impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda ziherutse kuvuga ko zifuza gutahuka mu rugendo yarimwo ku munsi wa kane mu ntara ya kirundo ihana urubibe n'u rwanda perezida evariste ndayishimiye yavuze kandi ko igihugu ciwe kidashaka umubano mwiza n'u rwanda muri iki gihe ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika piye claver niyo nkuru ari mu rwanda umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje icetse ko yakiriye ibaruwa ry'impunzi zirenga amajana atatu zo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda zamwandikiye zimusaba ko yozifasha maze zigatahuka mu gihugu c'amavukiro Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kane mu ngendo amazemwo iminsi azunguruka igihugu duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo c'amavukiro mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubute- ubutegetsi bw'i burundi bwobafasha bagataha nihaba ibyo bihugu bahungiyemo byabafashe nk'ingwati nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira turasavye rero yuko ico gihugu cobarekura bakitarira mu gihugu cabo c'amavukiro mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu nibaba bankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire twe turiteguye kubakira hanyuma tuze turabubatangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo abo bifuza gutahuka bavuze mu rwandiko rwabo kwico bahunze caheze emmanuel bizimana n'umwe mu babarongoye yaganiriye n'ijwi ry'amerika urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi barundi bose kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu n'imwe rero twoguma du- tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye Eh, twifuza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda na HCR abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo Umu- burya umutekano uba mu mutima kandi arabaze yaturutse habu ati ibintu byifashe gute Eh, n'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga disipurine mu banyagihugu ico bikoze hari amakuru ijwi ry'amerika rikiriko riregeranya neza avuga ko bamwe mu bashizwe kuri urwo rutonde bitavye imana haraheze amezi atari make abandi nabo bakaba bashizwe kuri urwo rutonde batazi neza ico rugamije gutyo abenshi bakaba bariko barasaba ko bokugwako ibi n'uwutwara impunzi muri iyo kambi aravyemeza gusa abaserukira ishami mpuzamakungu hcr ryita impunzi n'ubushikiranganji bujejwe impunzi mu rwanda bizeza abazokwisabira guhunguka ku giti cabo ko bazobaherekeza intara ya kirundo umukuru w'igihugu yarimwo kuri uyu wa kane ihana urubibe n'igihugu c'u rwanda bisanzwe bidacana uwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gusa umukuru w'ico gihugu kibanje c'u Burundi Paul Kagame aheruka gutangaza ko yiteguriye kubana neza na leta nshasha iheruka gutorwa mu Burundi mu kunagura imigenderanire yabivuze itariki cumi z'ukwezi guheze mu baturanyi ba- b'u Burundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana baka- bakaba- bagahahirana ba- nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi eh, ari perezida ndayishimiye eh, n'abafatanije nabo ba- mu kuyobora Eh, ubwo iyo politiki niba ariho baganisha twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo tu- dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza perezida ndayishimiye ahagaze muri komine busoni mu kirundo araba mu Rwanda yishuye mugenzi we Kagame kw'ico cifuzo kikiri kure nk'ukwezi ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko kigomba gukundana n'uburundi muga kiriko kiriyorobeka cashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ngo rituzibure gikoresha uburyarya kera kugira ugire umubano mwiza umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango wacu baza ujya muryango utuma umwana kwaje wanje ni amahoro hanyuma ababyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungike ahubwo tumuhane ko rero bashaka ubukunzi ku burundi nibabanze abo bakoze amarorerwa babaduhe duheze tubacire urubanza nta murundi yakoze ko nabijya byago byo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu azotekana atabonye ababikoze bahanwe kuko iminsi yose basaba ubutungane ibu Burundi bwagiriza u Rwanda rwogwo ruvyamirira kure ahubwo abategetsi b'u Rwanda bakavuga nyabuna ko mu Burundi hinyegeje abateza umutekano muke ku butaka bwagwo igitero ca vuba c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze mu karere ka Nyaruguru ku butaka bw'u Rwanda iki gihugu cemeje ko abateye bazananye bongera bahungira mu Burundi yamara igisirikare c'u Burundi cavyamiriye kure Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri uyu wa gatanu inama nshingamateka y'u Burundi iramutswa ibiro bishasha umukuru wayo ni Gerard Daniel Ndabirabe icegera ciwe ca mbere ni Sabine Ntakarutimana naho icegera ca kabiri ni Abel Gashatsi inkuru y'idonido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika erojwe irikaneza ari Nairobi muri Kenya honorable ntakarutimana sabine atowe ku majwi mirongo icenda honorable abel gashatsi atowe ku majwi mirongo umunani n'atandatu
aho hari mu nama nshingamateka y'uburundi kuri uyu wa gatanu igihe abagize ibiro vy'urwo rwego bariko baratorwa ico gikorwa cabaye abashingamateka mirongo itatu na babiri bo mu mugambwe senere butavuganwe n'ubutegetsi batarimwo nubwo bari batonze mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa bujumbura ntibinjiye agatongwasa umukuru w'umugambwe akaba yatowe mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi yabwiye abamenyesha amakuru impamvu zabitumye ibisanzwe igikorwa nk'icyo iyo kiba hari abaho kumvikana ingene bigenda ariko abo muri sendedefitede kubera bishimiye ubwinshi bwabo bavuga bati byaraheze ntacyo tuvugana abonye rero mu gihe bavuga ko byaheze ubibandanya nyine ko byaheze urumva ntacyo twaja guhindura ariko venansi nzi nkayo umushingamateka afite imyaka isumbiye abandi bose ni ukuvuga mirongo itandatu n'itanu akaba ari we yarongoye ico gikorwa nk'uko ibwirizwa nshingiro ribitekanya yavuze ko atategeko na rimwe ryarenzwe ibyagiye biraba nibaza ko ari demokarasi demokarasi nayo ni uko urugwego dushizeho ibisabwa n'amategeko birakwiye kwari uko ruba urwego rurimo imigambwe atari umwe kuko yose ntibikunda ko nibura n'iyivumbura ntiyize iyo nayo nishyibuze ibikorwa ko bitembeye hanyuma ko icegera cya mbere ab'umukenyezi twagishyizeho nk'uko itegeko ryemewe na cour constitutionnelle naho rwasa atemeranya n'ivyakozwe asigura ko we n'abandi bashingamateka ba senere batazitesha ibibanza batorewe n'abanyagihugu babizeye inama nshingamateka nti- si ibiro byonyine ibikorwa by'inama nshingamateka si ibikorwa bya biro gusa ibanga ry'ubushingamateka rikorerwa mu bi- mu bi- mu bibanza bitandukanye no mu bikorwa bitandukanye mu gihe badashatse yuko twoba mu biro ni ibintu bisanzwe ntibidukura ko kuba abashingamateka ibikorwa byacu nk'abashingamateka tuzobibandanya bafashe ingendo yo kudukumira ntibisanzwe igikorwa ko tuba abarundi igihugu kikaguma mu mahoro umwe wese agakora ibyo- ibyo ashoboye gukora nicyo gihe- nicyo gihambaye umukuru w'inama nshingamateka mushasha daniel gerard ndabirabe yasabye abagiye kumarana nawe imyaka itanu iri imbere gukora bashira imbere ineza y'abanyagihugu babatoye twabonye ko hariho n'abatashoboye kwinjira hano bivuga yuko bisigura ko hari utubazo tumwe tumwe dushobora kutazobura umurimo mufise ari umurimo ukomeye kuko muri ntumwa mu gihe umuntu ari intumwa aragenda agakora igikorwa bamutumye hanyuma akagaruka gutanga icyegeranyo gutanga raporo kumbure ntitwahora tubikora cyane ariko muri iki kiringo tugiye gutangura ibi murabyitwararika ko kuza uduga hariya muri ba bavandimwe hariya bari ku mitumba kandi birabanezera noneho mukabaha raporo mukababwira ingene ibintu bimeze n'ibyo mukora ibyo ari byo twese twaratowe dutegerezwa kumva rero ko abadushize imbere bazokenera kumenya ibyo dukora inama nshingamateka y'uburundi igizwe n'abashingamateka ijana na mirongo ibiri na batatu umugambi uri ku butegetsi sendedefdede ufite intebe mirongo umunani na zitandatu umugambwe senere ukagira mirongo itatu na zibiri nayo umugambwe iprona ukagira zibiri mu gihe izindi ntebe zitatu zeguriwe abashingamateka b'abatwa bongewemwo n'umugwiseni utegura amatora nk'uko bisabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu daniel gerard ndabirabe yatowe ko umukuru w'inama nshingamateka yari asanzweemwo co kimwe na sabine ntakarutimana yahora ari umuhanuzi mu biro vya nyakwigendera pierre nkunziza akaba yatorewe ku bicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka batowe n'abashingamateka mirongo icenda bari bitavye amatora uwo sabine ntakarutimana yarigeze no ku mushikiranganji w'amagara y'abantu abel gashatsi umukuru w'umugambwe iprona nawe yatorewe ku bicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yatowe ku majwi mirongo umunani n'atandatu kuri mirongo icenda eloge burikaneza ijwi ry'amerika turagushimiye eloge kuri iyo nkuru naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu barovyi bo mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bw'igihugu bakorera imirimo yabo mu kiyaga ca tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu ikambi bicara babasaba ibiribwa muri ibi bihe mu ikambi ya rusenda havugwa ikibazo c'inzara inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari rusenda ugeze ku kiyaga cya tanganyika kiri mu birometero bigera kuri bitanu n'ahubatse inkambi ya rusenda usanga hari abana benshi b'abahungu bamwe bari gufasha abarobyi kuvana imboga mu mato abandi nabo bavana ibikoresho mu mato mu gihe hari n'abandi baba bari ku rupangu rwa monisco basabiriza ibyo kurya kubera ibibazo by'inzara bahura nayo mu miryango yabo niyo nkuru gerari ni umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri y'amavuko aba muri village ya cumi na gatatu yavuye iwabo aza gusabiriza kuri monisco mu gitondo ugiye no kuva mu mm, mbyutse ni ugukaraba mu maso no kumanuka aha kwitanganika nyine kubamo n'ike kubera yuko ku murango umubyeyi ahita agenda mu ntubyenya iyo mu mirima nyimba akura imyumbati ibijumbu aba ari ibyo mu ijoro rero ibyo kugira ngo hari azanye ibyo mu ijoro natwe tuba turi ngaha kwihigira ibyo ku murango twebwe abantu Eh, nka je nazananye na petit frere wanje nguyu ngaha mucama wanje na, na muvyeyi bagiye mu murima aha baza kuza ku masaha yo ku mugoroba inzara inzara yonyine ni jewe ku bwanjye jewe niyo ituma jenza ngaha sadi mango pascal nawe n'umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu y'amavuko ahamya yuko ubukene bugaragara mu miryango yabo nabwo biri mu bituma bahora bajya gusabiriza kuri monisco no mu barobyi abana benshi twari tugomba mudufasha kubera hariho ababyeyi bamwe banywa inzoga nk'ubu ugasanga barapokeje amahera agaherera mu nzoga urumva abana bakaguma barahangayika ntacyo wabaha avuye mu nzoga n'induru hariho bamwe bagera ino bakarara ino kubera bazi bageze iwabo n'induru bamwe mu barobyi bakorera kuri iki kiyaga cya tanganyika baganiriye na radiyo ijwi rya amerika bavuga yuko nyuma y'amezi ane impunzi zidahabwa ibifungugwa urujya n'uruza rw'abana rukomeje kwiyongera aho bakorera twebwe nk'abarobyi abana baratugora kubera bava mu ikambi bazi bakurikiranye ingene boronka ingene bajya kubera mu ikambi atanja ziriyo badapokera twakira abana benshi ngaha kubera inzara mu ikambi batabapokeza badutura ibibazo yuko bafite inzara nyinshi rwose mu ntuze mu mihiri iwabo icyo tubakorera mu mwanya haba hageze umwanya wo kurya turabaha bakarya kuko ntitwobirukana nabo baraza ngaha tukabafasha tukabaha ubugari bakajya bakadufasha kwinjiza ibintu mu bwato umuntu arose utuboga mu mazi tukabakurira duke kugira nabo baze gufungura mubona bituruka kuki kugira ngo baze kwirirwa ngaha kugira baze kwirirwa ngaha biva ku nzara hari abaza bazanywe no kuyiba kuko babuze icyo barya n'abaza bazanywe n'inzara nyine tubasaba abantu nk'abantu baba babapokeza babajejwe bobagirira vuba kuko abantu bashaka gupfa n'inzara ngaha nyirahabineza anje ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda asobanura yuko usibye kuba abana babo bajya bajya gusabiriza ku kiyaga cya Tanganyika atewe impungenge n'indwara zishobora kwibasira bamwe muri abo bana bitewe n'ibyo baba bafunguye ikiyaga cya Tanganyika n'umwana asigaye ajyayo agakubitwa kubera kugenda atoragura ububoga hasi ntacyo n'ubundi bitumariye kubera ko abana bagiye kwicwa na korera kubera ikibazo cyo kuyora imboga zamaze kuba nabi bakazirya zitanahiye kubera ikibazo cy'inzara umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda Emmanuel Ntirampeba nawe yemera yuko iki kibazo cy'inzara aricyo gituma abana benshi bava mu nkambi bakajya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika kubera ko abana atakazi baba bafise ngaha mu ngo usanga kenshi baguma batembera hariya rero kwitanganyika kuba yarariho hasa naboneka udufi benshi uca usanga bagerageza kwitaho kuja hariya kugira ngo arabe ko yobona n'udufi mbere hari n'abagerageza no kuja mu mazi kugira ngo barabe ko bashobora kuronka agafi yozana muhira kugira ngo barabe ko hari ubwo botegura imfungugu urabona ko inzara idukubise amezi atatu abantu batararonka si ku kiyaga cya tanganyika honyine hagaragara abana benshi muri ibi binzara ibasi inkambi ya rusenda ahubwo hari n'abagaragara mu mirimo yo kwikorera amadafari abandi nabo bakagaragara mu mashyamba y'ibigazi batoragura imisi Vedaste Ngabo ku bwa radiyo ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye urakoze Vedaste leta y'u Rwanda yategetse ko guhera mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bagiye kuzohora biga mu rurimi rw'icyongereza ni ingingo ije gukuraho yari imaze imyaka ishika kuri ine isaba ibigo byose by'amashuri ya leta n'ayigenga akoresha integanya nyigisho za leta kwigisha mu kinyarwanda menyesha amakuru asumta akabo yaraduha ibindi kuri iyi nkuru leta yari yahinduye iyo ngamba umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye ibyo kandi bishimangirwa na unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco unesco igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize ubu byamaze guhinduka abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda gisobanura ibyo aya mavugururwa ahutiyeho kandi ajya atera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu Rwanda bwana Irenenda yambaje uyobora REB hari ibintu bikomeye byashingiweho kuba mu by'ukuri nk'ubushakashatsi bugenda busohoka cyane cyane buganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga burimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga ugasanga rero mu by'ukuri uburyo ubumenyi burimo kuza buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse burya hari uburyo wiga ikintu noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza ikindi kintu cya kabiri gikomeye ni uko mu by'ukuri n'abanyarwanda bagomba gufungurirwa imiryango umunyarwanda turimo kurera uyu munsi ntabwo ari umunyarwanda w'u rwanda gusa ni umunyarwanda w'isi ugasanga rero n'icyo twakwita globalization cyangwa se kuvuga ngo umuntu yige ariko arenga imipaka nabyo bikaba ngombwa ko mu by'ukuri abana bakiri batoya nabwo bahabwa amahirwe ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zihuzagurika rero rero uko mbyumva cyangwa se uko mbibona ni ukubuza abana gahunda y'imyigire ni ukuvuga ngo umwana uyu munsi yize mu cyongereza ejo yije mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahaga- arahagarara hagati ubona ni ukuburabuza abana ni ukubabuza gahunda y'imyigire njyewe ndamufite eh, atangiye mu wa mbere pirimeri ni ukuvuga ngo iyo iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha eh, ah, eh, ikinyarwanda yenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya none akabwira ngo ngo akangaka ngo nakanga nakakangaka mu by'ukuri ntari bumenye majisikire na minisikire bivuga ngo umwana kumu- ku- kumuvana mu kinyi- mu- mu rurimi runaka ntarumenye ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi ni ukuvuga ngo rero ni ukumu- ni ukumu- ni ukumuburabuza muri make nta nta kintu na kimwe amenye na mwarimu biramuvanga cyane uko mbitekereza ikibazo kiri kuri wa mwana nyirizina niba wenda hariho nk'umwana wa- wa- wasibiye mu mwaka runaka yigaga ikinyarwanda ageze kuba asibiye akubiseho noneho icyongereza kandi nacyo ntacyo yari azi noneho urumva aragumamo muri wa mwaka biramudindiza cyane noneho no kuri kiriya kibazo cyacu ababyeyi kuriya mutukangurira ngo umwana naza gerageza niba nta n'icyo uzi ariko ugire uko uburyo umufashamo mbwira rero ukuntu nkatwe ababyeyi mu kanya wamwigishaga ikinyarwanda umubuganiriza nyine umubwira uti ngaho usubiramo akukubisaho icyongereza nawe ntacyo uzi bizagucanga noneho bituma unamubwira nawe ngo uti "Po, ibyo bintu byanyu ngaho irwarize urumva ko bigaruka hehe kuri wa mwana ageraho yumve nta babyeyi baramutereranye mwarimu nawe uru- kubera n'abana bari na benshi ku- ku- ku- kubafata ngo abashyiremo ayo masomo ntibimworoheye noneho biranamucanze nawe ubwe ni hahandi wumva ngo nzagendana n'abagira bate n'abagenda ariko umwana n'ubundi ntacyo yu- yungutsemo leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri bavuganye n'ijwi ry'amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu cyongereza cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi ku bijyanye n'abarezi bo bibi- biba ikibazo kuko ubwo umwanya munini tu- tubwo ni ukuvuga ngo tugiye gutangira amahugurwa bundi bushyashya wa mwanya bari gufata bi- bita kuri abo bana bagiye guhura n'uru- n'ikibazo cy'ururimi nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu cyongereza none ugahita ugira n'impungenge icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo wumva umuntu wari umaze mu- guhera bibiri na cumi na gatandatu yigisha mu kinyarwanda ku guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi nyine uzasanga umwana atazi icyo cyongereza ah, n'icyo kinyarwanda atakizi ariko igikomeye cyane ni abarimu abarimu ba- ba- bakuze kubera ko abo barimu umuntu mukuru kwiga ururimi bushyashya biramugoye ikindi ntabwo wafata bano bana bari kuza bari kuva muri TTC urubyiruko reka ari uko nkoresha ngo uhite umuha u- abo umwana ukiva mu rugo uki ukinyarira u- rimwe na rimwe utazi no kujya kuri tuwarete bahita babarambirwa ukabona nyine barabangamiwe bagasa naho babajugunye ariko iyo ushyizemo umubyeyi mukuru wabyaye uzi umwana icyo ari cyo usanga ari uwo mwana ugize ikibazo ntamwinuba aramufasha akamwumva akamwereka nyine urukundo rwa kibyeyi Mhm.
bigatuma umwana aguma mu ishuri bivuze yuko baba- b'abarimu bakuze aribo bigisha mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu Ni- ahanini nibyo twabonaga byadufasha kandi wasangaga biba ari na byiza rwose kuko bafashaga abo bana bakiri batoya ariko mpamya ko nibahura n'izo mbogamizi z'ururimi oke bazagumamo kubw'akazi wenda n'iyi afekisiyo bayiha abana ariko ntabwo noneho urwa rwego babazamuragaho ntabwo ba- abana bazasubira inyuma rwose ni ukuvuga ngo aba barimu bakuze ntabwo izo ndi urwo rurimi baruzi ntabwo baruzi kuko ntibigeze barwigamo ndetse abenshi mwari amahugurwa twagiye tubona y'amezi abiri atatu ntabwo mpamya ko wafata umuntu ufite imyaka wenda duhere kuri mirongo ine ngo umwigishe ururimi mu mezi atatu uvuge ngo nawe agiye kurwigisha mu byaba ari ikibazo gikomeye cyane rwose uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa leta Rwanda mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri bifata icya mbere nko kwangiza umutungo w'igihugu iyo bazanye ibitabo biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bigakwirakwizwa mu gihugu cyose ayo ni amafaranga y'umutungo w'igihugu bugiye guhita rero ufata ibyo bitabo bitari byakoreshwa n'umwaka ugahita wongera ukabikura mu mashuri bigateshwa agaciro urumva icya mbere bya bindi twirirwa tuvuga ngo abarimu nta mibereho yabo ntabwo ntabwo yazamuka ko hari ahantu haba hatikijwe uwo mutungo leta isobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa ntabwo twavuga ko ibi bitabo bigiye kuba imfa gusa cyane ko buriya ibitabo biba bibitse ubumenyi none se ubu ngubu nk'umukirisitu ari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'imana akarisoma mu gifaransa cyangwa mu cyongereza cyangwa ikiba kijya kiri ingenzi cyane ni rya jambo ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga rya jambo ry'imana rigiye kunyuramo n'ahangaha mu by'ukuri biriya bitabo byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda biri mu mashuri yacu ntabwo bitakaje agaciro cyane ko bifite ubumenyi ni nayo mpamvu twanatanze amabwiriza ubu ngubu yaragiye mu mashuri amabwiriza mu by'ukuri agamije kuzamenyesha abarimu uburyo bazakoresha biriya bitabo kubera ko bibitse ubumenyi mu gihe n'ubundi hari ibindi bitabo bizajya bibageraho cyangwa se bizabagezwaho biri mu rurimi rw'icyongereza abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranyije n'izindi minisiteri kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza ubu minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri cumi na batanu kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho indimi zigishwamo imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka icyenda na cumi n'ibiri mu mashuri muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'abanyarwanda umwe mu bayoboye iyi minisiteri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi pierre celestin rwigema yabwira ijwi rya amerika ko kuyobora minisiteri y'uburezi bitoroshye kera n'igihe wayiyoboye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi uko yari imeze icyo gihe byasabwaga icyo gihe ntabwo ari byo bisabwa ubu ngubu byasabye kwakira abana b'abanyarwanda batahutse bavuye muri kenya aho bigaga mu cyongereza bavuye bugande bigaga mu cyongereza muri tanzania bigaga mu giswahili i burundi bigaga mu gifaransa muri congo bigaga mu gifaransa no mu rwanda bakoreshaga ikinyarwanda icyo gihe ntabwo byari byoroshye byasabaga kubanza kureba izo porogaramu abana banyuzemo no kuziringaniza kugira ngo ubone ibyiciro byo kubashyiramo byadusabye rero kwicara kugira ngo tubakorere porogaramu igihe ntangira ni minisitiri wa education byabaye ngombwa ko twumva ko igifaransa n'icyongereza bigendana kuri izo mpamvu zose nakubwiza bazi bavuga icyongereza abandi bavuga igifaransa nyuma yanjye hagiye izindi mpinduka hagiye ba minisitiri benshi cumi na bangahe nagira ngo nkubwire ko iragoranye kuko nta munyarwanda itareba kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane amashuri yongeye gusubukurwa amasomo yose yigishwaga mu rurimi rw'ikinyarwanda mu mashuri abanza naho mu yisumbuye akigishwa akigishwa mu rurimi rw'igifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igifaransa cyasimbuwe n'icyongereza amashuri yose asabwa kwigisha mu cyongereza guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ndetse icyo gihe bategeka ko n'inyandiko zose leta ikoresha zaba ziri mu cyongereza kwigisha mu rurimi rw'icyongereza byaje kongera guhagarikwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amashuri yongera gusabwa kwigisha abana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse biza gushyirwamo imbaraga mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize aho byavugwaga ko ibigo by'amashuri bitazakurikiza aya mabwiriza cyane cyane ibyigenga bizahita bifungirwa icyemezo cyongeye gusubirwamo hari benshi bari bakiteguye kugishyira mu bikorwa ibintu bifatwa nko kujarajaza uburezi ariko abashinzwe uburezi mu rwanda bo bakemeza ko ahubwo ari ugushaka kubugeza ku rwego rwiza navuga yuko wenda byaterwa n'uko umuntu abibona ni nk'uko wenda ushobora kujya ku nzu runaka ukavuga ko yari isize irangi ku kiba rihinduye ariko n'ubundi inzu iguma ari inzu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye asumta inshuti z'ijwi rya amerika aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire kandi na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro byari bihagarariwe na edi gwema kuri mikoro ari kumwe nanjye fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tariki abantu batugumirira cyane